my correct people, wahala don burst o as oni of ife send serious warning say if abiga jagajaga come palace for ife say dem go cut e two legs take do sacrifice my correct people, na im Auto Bola come out e say pipo say oni of ife for like to marry abike say na pipo mouth be say because oni of ife and abike say that they date each other so my correct people make we enter the tori when the bring us come here Oh, no be smart, you know. make una open una e here Oh, hmm I seen on social media o oh. so make we no come here They say boss i Monday's story me i don't be pass to Monday's story so welcome to bcgs tv today is your first time of coming across my channel don't forget to subscribe hit on the notification bell so dat anytime when we finish video you go dey get notification so my is god go bless una i dey talk about royal home nigeria celebrities so my correct people, make una help me share this video well o oh. you understand me You know me i no like abike una know why because of wetin abike do queen naomi so my correct people, according to wetin they happen when we share shele they hear say now because of say true true say they say only of ife promise abike marriage you understand me say all dis one wey oni of if they do wey he pretend say no no abike say now that tin na provoke abike now abike want proof to people say yes oh, saying no only of know only of ife with the voice note when oni of ife take sing sing for her. so make una no forget say now. so oni of ife take they sing for them. They pray for them. Now so ashley fair carry voice note come out to prove say oni of ife love am i don't know wetin <laughs> why they not talk about ashley you understand why only of um, um, abike come different eh hey god anyway na queen army head na dey catch all of dem una go see wetin go happen na all of them when e gather pursue queen army comot for that palace all of them dey go hear when for god hand dem don dey hear when imagine abike you pursue you gather pursue queen army comot and you wan come marry di king eh now they don't just say you come to the palace then they will use you do <laughs> they will use abike Then do uh, do sacrifice for god the gods of ife ife land <laughs> na <laughs> e must be serious di thing just dey make me dey laugh na im make eh, Auto Bola dey ask questions say ah ah shey dem dey true What did you don't hear before say dem say dem dey use uh, human being dey do sacrifice for ife so na true na im e, dem wan take am do auto say im wit um, dis person no get anything o abike uh, eh, im eh, wit abike no dey pass the same road the same thing say im know say Ooni of Ife e dey date abike so because of the amount of um, uh, eh, mouth of uh, when Dorcas take go there and all those stuff Ooni of Ife come deny Abike I make Abike bring proof come so some people come out that day when that proof come out some people come come out say eh when Abike they not they happy Now he go palace Now he only of Ife come dey sing for am na him record only of Ife Now lie you. <laughs> ah onyewife sing wara e come send am to her you understand make una dey lie for dear, dis one na to talk the truth see now This was uh, eh, otobola agogo love otobola for the things. sef eh, e dey for her own she always dey talk true for wetin happen you understand me e not record any only of if i don't know whether I record am o -huh. because dem say record the day. my correct people now so abike na fair record Kabiyesi na everything that time when uh, Kabiyesi dey dey gossip Queen Naomi to Abike na so he record Kabiyesi na he come keep am so any small Jesus any small thing Abike come go carry the voice the record he come carry am give her friend her friend come go play am for social media na wetin happen that time una dey hear me so so na wetin wan happen again be dis one so my correct pipo shy na i don see na fly just dey distract me now so my correct pipo as i hear see dis one i say make i play small one for na for here onirisa could have love to marry abike but onirisa you know one thing kì í ṣe pé bóyá onirisa ń wá obìnrin but we help some marriage wọn kàn fi help ẹni ẹ náà ni to take the person out of the street because they have that tún fi help pé this person also stood by me mo appreciate it. that is one thing gbogbo àwọn èèyàn tó fẹ́ yàwó pọ̀ náà nínú bible àti nínú àríkram ìwọ́n wí ọ̀dọ́ dà ní wọ́n play role tó ń play nínú ayé ẹni yẹn tó dẹ̀ vital tó ń lè rò pé má jẹ́ n fi ibi san ore jẹ́ kí n kí n fẹ́ ni tí bá fún lóko lè tóbi pé kí n fi ara mi sanjọ́ fún màmá fún ló màá tún fara mi sanjọ́ fún let us be together because it's too by me olóore nìyẹn that kind of love like that téèyàn bá rí ìfẹ́ bẹ́yẹn kò lè já because àwòpé ẹni ṣe báyìí báyìí fún mi rí bọ́ọ̀tì kankan ló wà ń bẹ̀ the but is this àbíkẹ́ ti fẹ́ wá sí òde hmm. ó ti yé awo òde kì í sọ́bà àti awo hmm. awo àwọn mínítì tí wàásù máa ń dìfẹ́ǹdì ní gbòòrò nìyẹn pẹ̀lú àwọn burúkú tó ṣe àti ìkà burúkú tó ti ṣe ni mo ṣe máa ń sọ pé òun dẹ̀ ló máa ń gbèrè ẹ̀ lọ fáwọn èèyàn ó dẹ̀ mọ̀ pé is a dangerous thing that's why bí ṣe wà yìí o ò lè fẹ́ ọba tó bá ti fẹ́ wàásù tí wàásù àti kó má yẹ kó fẹ́ kókò by some by chance ó ò lè fẹ́ ọba ọba awo ni wọ́n èdè tó máa ń pè nílé awo wọn nìyẹn. what of Emmanuela shebi dem say Emmanuela don date Kabiyesi but e marry Wasiu na Otubola anyway o make you write down we dey hear o. mm awo kì í sọ́bà awo ìyẹn mi pé obìnrin tó bá gàlé ò gbọ́dọ̀ gàlé ọba ti gàlé ó dẹ̀ máa di èkúta because tí ọba bá ń gàlé nǹkan tí ọba míì bá ń gàlé torí pé wọ́n jẹ́ ẹlẹ́mìí báwa ṣe káǹtì ẹ̀sìn ni wọ́n jẹ́ nǹkan tó ń dẹjọ́ ń sìn lára wọn some bad thing may be happening in the system tí gbogbo wọn bá ti ń ṣerú nǹkan bẹ́yẹn because dímọ̀ tí ó ń tí wọ́n tó pàṣẹ fún wọn ní ìdámúmẹ̀tì yẹn tó ń pàṣẹ wọn yẹn ọmọ máa da ìgbọ́ lọ́rú àṣẹ mo sọ pé tẹ má ṣe nǹkan báyìí má ṣe nǹkan báyìí dẹ̀ ń ṣe é you are going èṣù náà ló fi èṣù ó ní mi ò léṣù ló fún wọn ní agbára wọn bọ̀ tí bí ẹ ṣe mọ̀ pé àtọmọ náà èṣù náà ní nǹkan tí ó máa tó bá ti fún ẹ ní nǹkan ó máa fi òfin sí procedure lẹ́sẹ̀ máa rí pé wọ́n máa léṣù òfin lẹ́sìdíyẹsì bó jẹ ẹran èṣù máa fún yàn ní nǹkan ó ní táìmù tó máa fún ẹ tó máa sọ pé wàá dá padà òfàfin bọ́ bá padà padà bọ̀ tó bá ṣe nǹkan tó go against á kínní àti nǹkan kan before the time àbí kó gbà lọ́wọ́ àbí kó ba ayé ẹ̀ jẹ́ àbí kó máa dàgbòrò orú ẹ̀ torí èṣù láàlú àdàgbòrò orú láàrin dá wọ́n ti máa ń sọ so awo ni wọ́n wọn kì í sọ́mà tí a wò. Wàsíù is part of any problem tó bá rí ẹnìkan tí ó bá rí pé ẹnìkan tó ga tó tọ́ ni mo sọ wọ́n lè rí pé wọ́n kàn máa ń sọ̀rọ̀ máa yẹn èmi ti rí mo lè fi mo lè fi ṣe experiment mo lè fi ṣe kí ni wọ́n máa ń pè projects. <laughs> my correct pipo shebi una don hear wetin auto bola tok say wetin oni of ife say supposed to marry abike because e stand by abike now now auto is making us to understand that that that means esabo is right you understand me shey una hear so that means mama esabo is right e dey very very right true true say na im dey send uh, dey send na im dey fight for shebi una dey hear me so mummy elzabod dey very very right say ah na kabiyesi o na abike dey fight for na im make am dey come on abike so una don hear now so my people, abike was ready for marriage you understand so all those one they go they translate they do this one say record oba e did not record eh, i don't know i don't know whether I record i don't know i not dey there you understand devil don say he get this thing He body i don't know say he wan use am take blackmail you understand me Now wait here. i hear be that one so now they don't give Abigail now say make you not enter this thing again because of that recording when dem carry come play for outside -huh. pipo dey vex and only of a palace say ah, if abike enter again say they go use abike do suya they go put take and do sacrifice for ife eh, That juju went there for ife kere now na wetin i hear o as i hear for social media now i say okay make i come light and for now, my correct people so i don come i don show so make una help me subscribe o oh, share this video na so all of their head go dey catch am dem think say na god dey sleep na only god no dey sleep now one by one all of them go dey confess na so e reach so make i leave una o oh, leave una comment too. Oh, according to wetin una watch my dear my people i dey feel heat fear no let me only see fear no let me on farm because of Fuck oh, go enter my body